iri ni ijwi ry'amerika ryumvikanira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na eugenia mukankusi mbahaye ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi twabatumiriye umushyitsi mukuru uri mu gihugu cy'ubutaliyani ndagira ngo musabe abanza abibwire
mwiriwe cyangwa mwaramutseho ndoreba turi kure none njye nitwa kantengwa joyce nyine ntuye mu butaliyani none rero ni nge perezida w'iyo asosiyasiyo asosiyasiyo twita yitwa inshuti italiya rwanda onusi ikaba rero ihagarikiye abana bo mu rwanda n'ibindi bike tuza kuvuganaho ndagushimiye cyane madame kantengwa kuba mufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri telefone rero hari abifuza kubabaza kuri iyo asosiyasiyo yanyu nagira ngo nabo bibwira batwumva
muraho muraho muraho muraho neza yego yego murakoze rero nitwa munyana fausitine ndi buyoga uri he ndashimira asosiyasiyo ntuye buyoga mu karere ka rulindo nkaba nshimira iyo asosiyasiyo yanyu inshuti ariko muri rusange hakaba hari ibibazo turi bugane kandi kera mugenzi wanjye abanza basuhuze kwa marushimana selimani yewe ntuye i kigali mu rwanda hanyuma nabanza nkashimira niba ari umutegarugori ntabwo twabimenye nabanza kumushimira rero icyo gitekerezo cyiza yagize bashinga iryo shyirahamwe ariko byaba byiza abanje akatubwira ese bamaze igihe kingana iki byashinzwe kuva ryari ubwo nabanza tubwire muri make iyi asosiyasiyo icyo ikora kugira ngo tubone nyine dusobanukirwe neza tubone uko tumubaza ibibazo birambuye n'igitekerezo uko cyaje iyi asosiyasiyo imaze imyaka irindwi twayikoze mu bibiri na karindwi cyane cyane twayikoreye kubera ko twabonye abana bo mu byaro hepfo no haruguru mbega mu rwanda hakabaho hari abana badashoboye kujya kwiga uretse ko amashuri nyine ni aya leta ariko kandi twabonye ababyeyi iyo batabonye ibikoresho n'ibiki ntabwo babohereza mu ishuri mbega noneho twebwe ibyacu ni ukubasaba ngo bareke abana bajye mu ishuri natwe tujye tugira ikintu tubafashaho nko kugura inkweto ibitabo cyangwa na taransipoti n'utwo ngutwo nyine dukora ibyo dukorera ahantu henshi mu rwanda ariko kandi nk'uko mubyumva iracyari nto tumaze igihe gitoya tuyikoramo tukaba twizeye ko izigira imbere igafasha abandi benshi mbega n'ibyo nibyo turimo nyine ese ko numva bafite ibikorwa byiza baba bakorera mu gihugu hose se kuko twumva iyo sosiyasiyo inshuti ni ijambo twumvishe nk'aho ibiyoga ari nkaho tuyumvishe kandi tukaba twumva ifite ibikorwa byiza bakorera mu gihugu hose ntabwo dukora mu gihugu hose twatangiye gukorera mu byaro bine turakorera hariya mu mutara mbega aho bita kibagabaga zavunga nyagatare nyabihu kayonza na hafi nyine iruhande rwa kigali aho ngaho nka za kanombe abantu badafite uko bibeshejeho dufite abana aho bita gahini niho twubatse ishuri ry'abana batoya nyine nko mu murenge wa gahini ahantu bita rukore rwose hafi y'akagera hepfo iyo ngiyo amashuri atashoboraga kuba ameze neza hanyuma tubona abantu badufashaho twubakaho agashuri ntabwo ari nini cyane ariko kandi harimo abana magana atanu mirongo itanu na babiri abo magana atanu na babiri nibo mufasha no iryo ni ishuri gusa abana dufasha biratandukanye ntabwo ari bo dufasha bose bo ku ishuri twubatse ishuri ryabo gusa ririmo abana magana atanu na babiri ririmo abana magana atanu na babiri mukaba mufitemo abana noneho mufasha babakene hakaba harimo abana dufasha ariko ntabwo ari benshi hariho n'abana bari muri private school kuko bigaga neza abandi bana dufasha ni abandi bo bavuye ahantu hatandukanye ntabwo ari abo ngabo gusa aho twubatse ishuri ryonyine ese mubona kuba udakwira mu gihugu hose ari ukubera ishyiramo ryanyu nta bushobozi riragira ku buryo mwakora mu gihugu hose kugira ngo utu tubazo nyine nk'uko ari byiza muri gukemura ibibazo nk'ibi ngibi ngo bikemuke mu gihugu hose icyo ni cyo twifuza mbega niba byashobokaga twajya hose mu by'ukuri kuko turabizi neza uko abanyarwanda cyangwa ababyeyi babo bana bifuza twakajya hose ariko ntabwo twari twagira izo mbaraga cyangwa dufite ibyangombwa bishobora gufasha abana bose ahuje n'undi wari watubajije nawe watwandikiye kibasumba bureze yavuze ngo ngo bakwiye gufasha mu gihugu hose ngo kuko hari abandi bakene bakeneye gufashwa n'undi witwa mangwine rero yavuze ngo ese bazagera mu rwanda hose ngo cyangwa ni aho ngaho hakeya gusa
imana nidufasha tuzagera henshi ariko ntabwo twari twagira imbaraga zihagije mu by'ukuri dufite turifuza kubaka ishuri rya hoteriyeri hariya kayonza dufite za poroje zitangiye ariko ntabwo twari twatangira gukora twaguzeyo nka hegitari enye turenda kuzubaka ariko biracyatinze kuko nta mafaranga twari twabona yo ahagije yo kubaka iryo shuri
biragaragara ko mumaze imyaka irindwi iyo asosiyasiyo yanyu ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose mujya kuyishinga mwagombaga no kuba mwayishakira ibyangombwa bigaragaza ko ari asosiyasiyo ihamye kandi koko igiye kugira aho ikura mu bwigunge ubu mufite ibyangombwa mwabikuye
dufite ibyangombwa hano mu butaliyane hanyuma rero tubakaba twarayimaze no kujya kuba regisitadi mu rwanda nariyandikishije
ubwo rero nibwo nyine nkuko mubwira tugitangira turibaza ko bizagenda neza mbere mufite abandi mukorana mu rwanda none abantu badufasha kudushakira nyine abo bana cyane cyane kubakurikira ngo barebe niba abo bafashwa biga neza bakaduha nka za ripoti bakatubwira uko bigenze bakatubwira abababaye bakatubwira abarwaye abarwaye tukabavuza murateganya kuba mwashyira icyicaro se nibura mu rwanda ese nta bindi bikorwa shyiramo ryanyu byakangura tukava mu gufasha abana tukareba no mu zindi kote zigiye zitandukanye zafasha abanyarwanda turafasha amarwariro cyangwa amavuriro sinzi uko mubyita ibitaro nazo mbireba ku bya kiziguro niho twatangiye gushyira utuntu dutoya ubu batangiye kubaka igorero ryiza rinini ariko ntabwo ari twe twaryubatse tuzabafashaho nko gushaka ibikoresho ibindi nk'imiryango dufasha ikennye cyane cyane abo bantu bashaka kwikorera tukagira utuntu duke tubaha kugira ngo batangire kugira icyo bigezaho imikoro keredi inguzanyo iciriritse ariko kandi n'inguzanyo nko kwisetsa hariho nyine n'ushobora kutabona uko ayiguha ariko ntacyo bitwaye gasita agira icyo yigezaho ariko kandi abo twatangiyeho bose barayatanze abandi bazayatanga ubwo rero twagira ngo tugire umwete nibura tuzakomeze hagireho n'abandi bigeze imbere mbarusha imana nawe ushobora kubaza yego murakoze ejeni nagira ngo mubaze utubazo nka dutatu n'ibibanza kimwe biragaragara yuko uwo mushinga ari mwiza wo gufasha abantu ariko amubazanye se hano mu rwanda ubundi kugira ngo bafashe uwo mwana w'umukene ni ukuvuga ngo abo ari gukorana bigaragara ko bafasha uwo muntu bashingiye kuko twigeze tugira nk'ibihe by'ubudehe icyo twita ubudehe hano mu rwanda numvise ikinyarwanda ngira ngo kiramugora cyane sinzi niba ari bubyumve ndabyumva byose byagaragazaga igiciro cyagaragazaga mu by'ukuri aho umunyarwanda ahagaze hanyuma rero sinzi niba ari ibyo ngibyo mugenderaho kugira ngo mube mwafasha umuntu kandi binabe byiza mugerageze kugera mu ntara zose mwibanze nk'iburasirazuba cyane ngira ngo hari no mu mujyi wa kigali bikaba wenda byagera no mu majyepfo cyangwa se n'iburengerazuba niho nabonye hari abantu benshi bafasha hariho kandi n'abantu benshi bababaye cyane nyine hariya hafi yo mu mashyamba hafi yo muri paka hari ubukene burenze ahandi nge- turagenda tukazengerera tukabona ahantu hababaye ari nk'aho ngaho mbega twabonye nk'iyo ngiyo za butare hari ukuntu bibeshejeho kuturusha kandi hariho za sosiya eh, nyinshi cyane iravuga uti turagenda tukareba hari aho yari akubajije atese ati mushingira ku byiciro ibyiciro by'ubudehe kugira ngo mutoranye abana nyine mufasha Na- mushingira ah, ku no, iki eh, ukuntu byatangiye byatangiye nyine nko kuvuga ngo ngenzi hariya reka tujye turebe undi nyine muziranye cyangwa muhuye ukamubaza akatubwira ati muze murebe mwihitiremo tangira kugenda nk'ukwezi nduhage twahaje nk'ya- nk'imyaka ibiri gusa tureba duhitamo rero nyine aho ngaho hari hababaye kurusha ahandi kandi ngo tu- tubiye Reka- inyuma gato reka rero reka rero nkubwire nge nge ndi hamwe n'undi mu- munyarwanda dukorana uzi ikinyarwanda kundusha wakuriye mu rwanda ashobora kubabwira ibyo ntashoboye kuvuga E, ubwo noneho ndumva uwo muri kumwe nyine mufatanya nawe yabanza akibwira abatwumva mbere yuko dukomeza Eh, murakoze njye nitwa cyprien bituyimana nanjye nkaba mba hano mu butaliyani nkaba ndi vice president wa grace yuko ari we presi- president wa association inshuti rero nkaba mwungirije E, ngaho dukwiye muraho neza nifo nyabera fonse Aho murabona.
ikaze nawe kuri radiyo ijwi rya amerika ubwo noneho ushobora kunganira eh, grace kubiri cya kibazo bari bamubajije mu kanya Eh, ku byerekeranye n'aho dukorera eh, dukorera mu karere ka kayonza tugakorera mu karere ka nyagatare tugakorera mu karere ka gasabo ni ukuvuga za kanombe tugakorera no mu karere ka nyabihu ubundi iryo shyirahamwe ryacu ryibanda cyane ku bana nk'uko bahora babivuga igihugu burya ni abana kandi abana burya iyo bagize uburere bwiza n'igihugu kiba gifite amahirwe yo gutera imbere niyo mpamvu twibanze ku bana kugerageza kubarihira amashuri tukabashakira ibikoresho bya ngombwa tukunganira ababyeyi babo imiryango yabo kugira ngo abana bashobore kubona uburere bwiza usibye abana twibanda no ku babyeyi cyane cyane abagore kubera ko nibo bafite ingufu nyinshi mu miryango hari iwacu muri afurika cyane cyane no mu rwanda biragaragara kandi ni nabo benshi ubwo rero dufite undi mushinga wo gufasha abagore twatangiriye hara mu karere ka kayonza ahantu hitwa nyamiyaga hafi ya ya parike y'akagera ubu tuhamaze kuhuzuza inzu ishyirahamwe ry'abo bagore rizakoreramo imirimo y'ubugeni twe twifuza ko ibyo bazajya bakora bazajya babitwoherereza natwe noneho tukabishakira amasoko hano mu butaliyani kugira ngo bashobore gutera imbere dufite n'undi mushinga w'inguzanyo wa mikorokeredi dukorera mu karere ka nyabihu mu murenge wa shyira ni ahantu hitwa vunga aho naho dufasha imiryango y'abakene tukabagurira amatungo cyane cyane inka ubundi bakagenda basubiza amafaranga buhoro buhoro uwo mushinga nta nyungu nk'uko bisanzwe iyo mishinga y'inguzanyo abenshi babyakamo inyungu ariko twe si byo tugamije icyo twifuza ni uko buri munyarwanda ashobora gutera imbere niba umuntu tumugurije ibihumbi magana atatu magana ane agashobora kugura inka dusaba ko ayo mafaranga yakwishyurwa mu gihe cy'imyaka itatu buhoro buhoro uko ashoboye hanyuma ayo mafaranga akongera akagurizwa iyindi miryango Mhm.
ubwo nawo ni umushinga dufite nawe uri kugenda neza abantu bari kugenda bishyura neza ikindi ni uko twibanze no ku buzima bw'abantu hariya yabasobanuriraga mu bitaro bya kiziguro twarahageze dusanga ari ibitaro byari bikeneye ibikoresho byinshi ubwo dufatanije n'ibitaro bya hanga iwacu mu butaliyani n'abagiraneza b'abaganga bagiye baduha ibikoresho bimwe na bimwe twashoboye kohereza hariya ku bitaro bya kiziguro ubu leta y'u rwanda nayo yashyizemo ingufu nyinshi cyane mu bintu by'ubuzima twabonye ko ibitaro bya kiziguro bashaka kubivugurura bakubaka ibitaro binini turizera ko dushobora kuzagira ubufatanye bukomeye ndetse n'abaganga b'ahangaha iwacu mu butaliyani bakaba bashobora kugenda bakajya gufasha abaganga bahariya mu rwanda ese ba- kuki batabaha n'amasomo bagakorana ku buryo habaho rwose ubufatanye collaboration ihagije Mhm. muri make wunganiye ibyo grace yari yavuze eh, ariko numvaga hari undi ushaka gukomeza kugira ikindi kibazo abaza nifuza cyane ashaka kumubaza Eh, ese uh, mura- murabona urebye icyo cyerekezo muriho mukoreramo iyo urebye abantu mukorana mubona hari impinduka bagenda bagira ku buryo byerekana ko ejo habo azaba ari heza cyane nkongera nkanakubariza rimwe mu bana mufasha mu myaka irindwi tugira mu rwanda ikibazo cy'amaburuse ese mwaba hari abana mumaze gutangira buruse ingero zifatika ku buryo umuntu yavuga ati asosiyasiyo inshuti yafashije abantu banaba mu buryo bufatika ingero mwaduha ni izihe ku kibazo cya mbere abana twafashije barahari kandi dufite za ripoti zabo ziva ku mashuri yabo biragaragara ko amasomo yabo bari kuyakurikirana neza ntabwo ari bose murabizi hari ibintu byo kwiga muri afurika iwacu akenshi biterwa n'umuryango umuntu arimo n'ukuntu ababyeyi babaho ku buryo hari abana usanga bakurikira amasomo batanga umusaruro uhagije umusaruro ushimishije ariko hari n'ikibazo cy'abana usanga kwiga bibagora bitewe hari n'imiryango babamo bitewe n'aho bava ingendo bakora bava mu mago yabo bagera ku mashuri ibyo nabyo bishobora guteza ingorane ku bana Eh, ah, mufite abandi muri kaminuza muri kaminuza dufitemo abana batanu bari kwiga neza cyane cyane ko twebwe intego yacu ntabwo ari ugufasha abantu bicaye iyo umuntu umufashije agomba kwerekana ubushake kugira ngo nawe ejo azashobore gufasha abandi niko igihugu cyacu kizatera imbere vuba cyane niyo ntego yacu dufite niba umuntu amfashije uyu munsi nanjye ejo nagombye gufasha undi ni umushinga wacu ntaho ushingiye ni ugufatanya Eh, reka noneho mbarushimana nawe abaze ikindi kibazo Eh, murakoze Eugenie Eh, ni- ndumva bafite imishinga myinshi ariko ngira ngo sinzi niba biborohera ku- kuyigenzura neza kuko bigaragara ko inakora ibintu bitandukanye ahubwo mbona byaba byiza ariko ngewe niko mbitekereza mbona nka visi perezida aramutse aje mu rwanda we akabasha kubikurikirana ari mu rwanda akajya atanga raporo kuri perezida ari hariya mu butaliyani ariho byarusha koroha kurusha ko abantu cyangwa se abo bita ko ari abakozi b'inaha ngaha raporo ba- babaha bemera ko ari ukuri kuko kugeza nk'ubu ngubu yewe ubabwira nkunda gusoma nkunda gukurikirana ibintu byinshi cyane ariko ni ubwa mbere nabonye iyo asosiyasiyo ni ubwa mbere nayumvise ushobora kurushaho kuyimenyekanisha byaba na byiza uwo visi perezida kuko numva ko ari nawe uzi ice by'ahangaha mu rwanda cyane kurusha perezidante akaba yaza mu rwanda nk'uko nabivuze nyine aka- akamuha raporo z'uko bigenda hanyuma nkomeje aho ngaho birasa nanone n'ibigaragaza neza yuko kuzagera mu ntara zose nk'uko twabivugaga bizabagora kuko ngira ngo ni gufatira rimwe imishinga itatu kandi ikora ibintu bitandukanye hanyuma kandi noneho bya bintu bigakorwa n'umuntu umwe bishaka kuvuga ko umuntu ukurikirana abo bana ari nawe uzareba ba badamu hanyuma akava kuri ba badamu agakurikirana bya bitaro umva rero ni ibintu bikomeye cyane ku buryo byazabagora kuzuza inshingano zabo biyemeje muri iyi asosiyasiyo yabo ubwo badusobanurira neza muri makeya ni nka wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umuntu ashobora gutera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri Mhm, sinzi niba ibyo ngibyo biza- bazabishobora Mhm.
okay murakoze Mm.
murakoze ku gitekerezo mutugejejeho Eh, ishyirahamwe ryacu nibyo riracyari rito Eh, dufite iyo mishinga itandukanye ariko nagira ngo mbamenyeshe ko aho mu rwanda ishyirahamwe ryacu ntabwo rizwi n'abantu bose kubera ko riracyari ritoya ntabwo rirakora ibintu bihambaye ariko nagira ngo mbamenyeshe ko twigeze no kugira sipoti yacu yanyuze kuri televiziyo nyarwanda igihe twafunguraga ishuri ry'irukore kandi noneho twe nubwo bwose turi hano ariko duhora mu rwanda nk'ubu ngubu nge maze kugaruka hano mu butaliyani nari maze amezi umunani mu rwanda ndi gukurikirana imishinga yacu dufite abantu batatu baduhagarariye hariya mu rwanda bakurikirana imishinga dufite umuntu ukurikirana umushinga w'abanyeshuri dufite umuntu ukurikirana umushinga w'abariya badamu n'ibitaro bya kiziguro dufite n'umuntu ukurikirana umushinga w'inguzanyo abo bantu bose uko ari batatu barakorana bagahura bagakora amanama iyo dukeneye nk'amakuru iyo dukeneye amarapo y'ibyakozwe abo nibo bantu baduhagarariye hariya ikindi kandi usibye abo bantu batatu ahangaha ubundi iyo umuntu ashaka imfashanyo ntabwo agenda abwira nshaka gukora ikintu iki n'iki hari umuntu rero usanga nk'umuganga aravuga ati ngewe icyo nabafashamo ni ibyerekeranye n'ibijyanye n'ubuzima bw'abantu yuko nibyo nzi ni nabyo nkunda undi akavuga ati ngewe nkora mu bintu bya finance ndashaka ko muteza imbere abantu niba mubishoboye turebe ko hari icyo twabafashamo duhindure ubuzima bwabo mu byerekeranye n'imibereho myiza y'ubukungu murumva rero y'uburyo umuntu yakana w'imfashanyo ntabwo ayibona uko ayishaka hari ababyemera bakagufasha nk'umuganga akavuga ati nzabafasha muri ibi ngibi by'amashuri ariko ni bake cyane yuko buri muntu wese aba yumva ko umwuga we watera imbere ibyo akora ahangaha muri ibi bihugu biteye imbere byakorerwa na hariya muri biriya bihugu by'iwacu n'abantu batwubakiye baduteye inkunga mu kubaka ishuri rya rukore ni abarimu b'ahangaha yuko bifuza ko uburezi uko bwateye imbere muri ibi bihugu by'ahangaha bwazatera n'imbere hari iwacu nuko bimeze iyo reka twibutse abatwumva ko iyo radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda tukaba turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga kuri asosiyasiyo inshuti tukaba turi kumwe rero na perezida w'iyo asosiyasiyo na visi perezida wayo batuganirira kuri asosiyasiyo nyine ubwo bifuza gukomeza kubaza ibibazo mwakomeza
ni umwerafurutse ushaka kongera kubabaza birumvikana ko nk'uko arangije kubidusobanurira ibikorwa byabo ni byiza cyane bose aciyemo ariko kwibaza se iyi asosiyasiyo ishingiye ku baterankunga igenda ibona nayo hirya no hino hanze twebwe tuzi ko hari umugani tugira mu kinyarwanda twita ngo akimuhana akaza imvura ihise barateganya iki kugira ngo iyo asosiyasiyo tutazarangara igasa nkaho icika intege kandi ibikorwa byabo byari byiza byerekana ejo heza kuki batafata abandi bakoranabushake mu rwanda bagiye batandukanye bagatangira bagafunda nanjye numva nabasaba ubukoranabushake bwose sinzi niba wabunyemerera kuko iki gikorwa ni cyiza cyane tukarema asosiyasiyo igenda ifatanya kuko burya ibintu bikorerwa mu gihugu cyane mbere bitandukanye no kuba byakorerwa hanze cyane imbaraga nyinshi zagombye kuba ziri muri icyo gihugu bashaka gufasha nibwo usanga bitanga umusaruro sinzi icyo abitekerezaho garase cyangwa sipiriye murabivugaho iki murakoze cyane kuri iki kibazo agize neza cyane kubera ko ubundi twebwe abanyarwanda turi hano muri ibi bihugu byo hanze mu mahanga twumva neza ko igihugu cyacu cyadutumye kuba ambasaderi tugomba guhagararira igihugu cyacu ahangaha turi ambasaderi burya aba afite uwamutumye ntabwo akora ibintu bimujemo ntabwo akora ibintu uko abishaka arabanza akareba igihugu cy'ibyo gikeneye arabanza akaganira n'igihugu cye kugira ngo abone uko atunganya imirimo ye natwe rero twishyira muri urwo rwego niyo mpamvu ibyo dukora byose ntabwo dukora ibintu tutabanje kureba aha iwacu mu rwanda igikenewe abantu ibyo bifuza gukorerwa noneho abanyarwanda uko turi aha turageza tugahura tukicara tukaganira noneho tukareba niba dushobora kubona abantu usibye ubushobozi bwacu ntabwo bwonyine bwakora ibintu twifuza kugeraho niyo mpamvu natwe dushaka inkunga mu baturage b'ibi bihugu turimo noneho abari mu rwanda nabo ibyo batwunganiraho ni ukutubwira uko babona ibintu uko bifuza uko umuntu ashobora kubagira akamaro ariko icyangombwa ibyo byose bihera he bihera mu rwanda abanyarwanda batuye hariya mu rwanda nibo bazi neza icyo bifuza ni nabo bazi neza uko umuntu yagombye kubafasha ibyo mwavugaga ko ishyirahamwe mbere y'uko rikoresha ingufu nyinshi cyane hano mu mahanga ryagombye gukoresha ingufu nyinshi mu rwanda ahubwo ingufu tuzikura mu rwanda tuzikura mu rwanda ku banyarwanda none ingufu baduhaye baduteye nizo dukoresha ahangaha yuko tw'icyo dushaka ni uko habaho icyo kintu gihuza abanyarwanda n'abandi baturage b'isi yose uburyo icyo twifuza ni uko isi yose yaba imwe abantu bose bakaba bamwe bagasangira byose nicyo cyifuzo cyacu igihe ndabona kigenda kitubana gitoya reka nanone duhe umwanya na mbarushimana nawe yabaze ikibazo cye ese turiya turere bakoreramo iminsi yashize muri turiya turere ngira ngo yaba gatsibo baje nyuma mu myanya bashyize uturere mu myanya tubona twaje nyuma aho mwebwe mukorana neza igihe mubagerejeho ikibazo cyangwa se icyifuzo bagikemura vuba twebwe kugeza ubu abantu rwose batubaye hafi cyane batwakirana neza cyane rwose uturere twose tugezemo abayobozi bose duhuye nabo batwakira rwose neza cyane kandi vuba bakanadufasha cyane cyane cyane nk'ubu tuvuge urugero twatanga ni mu karere ka kayonza yuko gasa nk'aho hasa nk'aho dufite ibikorwa byinshi ubuyobozi bwa kayonza bwatubaye hafi cyane nko mu gihe twashakaga ikibanza aha kugira ngo dushobore kubona ikibanza cya hegitari enye zose dushobora kuzubakamwo ishuri ryacu ry'amahoteli ubuyobozi bw'akarere bwa kayonza bwaradufashije cyane bukoresha inama abaturage twashoboye kugura nabo kubera ko ubuyobozi butahaba byari kutugora yuko twaguze ubutaka n'abaturage barenze mirongo ine imiryango mirongo ine murumva rero ubuyobozi bwaduteye inkunga ikomeye cyane budufasha guhura n'abo baturage bakoresha inama abaturage kugira ngo babasobanurire umushinga ugiye kuza akarere kadufashije cyane cyane ku bantu batashakaga n'amafaranga kadufashije mu kubashakira amasambu asimbura bwa butaka bwabo twifuzaga gufata kugira ngo hazubakwe iryo shuri ry'amahoteli abo bagiye hehe abaturage abo batanze umwanya kugira ngo mubone aho hazajya uwo mushinga abayobozi babahaye ubundi butaka ntabwo abantu bari aho twaguze bwari ubutaka buhingwa gusa ntabwo hari hatuwe n'abantu ubwo rero ubuyobozi bw'akarere bufatanije n'imirenge bwagiye bushakira abaturage ubundi butaka aho hafi bitewe n'aho umuntu ashaka utifuzaga ubutaka yahawe amafaranga urumva ko rwose habaye hari ubufatanye bukomeye cyane hari nyibabaza abo ni ukuvuga ngo abo baturage bimuwe cyangwa se baguze ubwo butaka mwabonye bo babyishimiye ku buryo nta bagiye bafite ikibazo nk'uko tujya tubibona rimwe na rimwe wenda batishimiye amafaranga babonye cyangwa se wenda bakagira utubazo ku buryo batabyishimiye
murakoze kuri icyo kibazo nibyo twavugaga mu kanya twebwe icyo twifuza ni ugufatanya n'abaturage icyo twifuza ni ukureba ko dushobora kugira icyo twakora gishobora guteza imbere abanyarwanda kugenda tukajya rero gufatirana umuntu twagombye aho kugira ngo tumutere inkunga ahubwo akaba ari twebwe tumugirira nabi nta ishyirahamwe ryacu nta kamaro ryaba rimaze icyo ni cyo kintu cya mbere twebwe tugenderaho kubaha umuntu uwo ari we wese niyo mpamvu na mbere y'uko tugenda dusaba ikintu tubanza tukaganira n'abaturage twebwe twaragiye tubanza tuganira tureba ahantu tubona ko ari heza hari hanini tuganira n'abaturage turabashaka tubabonye nibwo twagejeje icyifuzo cyacu no mu karere mu karere nabo tubiganiraho akarere gahamagaza abaturage turicarana twese tubiganiraho turi rwose kuri icyo kintu tugomba kubyitwaramo neza kubera ko abanyarwanda ubu ngubu ikintu bakeneye ni agaciro buri munyarwanda wese akumva ko hari ari umuntu nk'uko leta ihora ibyigisha umuntu wese akumva ko afite ijambo mu gihugu cye umuntu wese akumva ko afite umwanya mu gihugu cye rero niyo ntego yacu y'uko twe tugendera ku mahame leta igenderaho ntabwo bivuga ko turi gusoza urugendo ahubwo ubu nibwo turimo turutangira ibyo dukora ntabwo dufite aho tugomba kubihagarikira ni urugendo twatangiye ibintu byo gukora ni byinshi kandi twifuza no kuzagera aho n'aba baturage bo muri ibi bihugu by'ahangaha bazaza bakazigira iwacu ni urugendo rudafite aho ruzarangira ruracyari rurerure cyane ntabwo dushobora kuvuga ngo tumaze kugera kuri makumyabiri ku ijana kuri mirongo itanu ku ijana ntibishoboke ibyo twifuza kugeraho biracyari byinshi ntabwo rero dushobora kwiha n'amanota rwose haracyari kare cyane turacyari batoya
ndabashimiye madame kantengwa grace na bwana mbituyimana cyprien perezidante na visi perezida wa asosiyasiyo inshuti italiya rwanda ku bisobanuro muduhaye ndabashimiye namwe bwana munyawera faustin na bwana mbarushimana selimane ku bibazo byiza mwabajije mwakoze namwe inshuti twari kumwe kuba mwaduteze amatwi aha niho ikiganiro muri isanga gihumurije ari naho ijwi ry'amerika risoreje ibiganiro byaryo mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza
This program has come to you from the voice of